kujitumbukiza, vijana wengine wanachukiza. Shikaleketi
murumva ijwi rya amerika turabasuhuje inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi amakuru yacu turayahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru buri mwaka duhere rero mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ejo kuwa gatandatu itsinda ry'abashinzwe umutekano b'akarere ka afurika y'ibiyaga bigari baramutse bakora iperereza ahabereye kurasana hagati y'ingabo z'u rwanda n'iza kongo ku mugoroba wo kuwa gatanu banzuye ko umusirikare wa Kongo wahiciwe ariwe wasembuye ingabo z'u Rwanda. Amakuru yari yatanzwe n'ingabo z'u Rwanda kuwa gatanu ku mugoroba ni uko haba hari umusirikare wa Kongo warashe ku birindiro by'ingabo zabo, izi nazo zikitabara zikamwica nyuma yo kurasana ku mpande zombi. Kugeza ubu ntacyo uruhande rw'ingabo za Kongo ruratangaza. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika wari i Rubavu yari yavuze ko amasasu yumvikanye ku mupaka munini uhuza umujyi wa Rubavu n'uwa Goma uzwi nka Grande Barriere aho yavugaga umusubirizo bisa naho hari abarasanaga abandi nabo bakungamo aya masasu akimara kumvikana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yabonye imodoka z'igisirikare cy'u Rwanda zicicikana mu mujyi wa Rubavu izindi nazo zigana ku mupaka muto n'umunini bihuza umujyi wa Rubavu n'uwa Goma ku ruhande rwa Kongo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko ubwoba bwari bukomeje kugaragara ku baturiye umupaka cyane mu gace ka Birere aka ni agace kegeranye na Grande Barriere abaturage bo mu mujyi wa Rubavu baganiriye n'ijwi rya Amerika basabye leta y'u Rwanda gukaza umutekano wabo kugeza ubu urujya n'uruza rwaragabanutse bitewe n'impungenge z'umutekano bafite ibi byagaragajwe kandi n'uko mu masaha ya nimugoroba yo kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu nta baturage bakora ubucuruzi bambukiranyaga imipaka mu mihanda nk'uko bisanzwe abaturage batuye umujyi wa rubavu kandi nibo bamaze iminsi bahura n'ingaruka z'agatotsi k'umubano w'u rwanda na kongo aho mu kwezi gushize nanone hafi y'umujyi wa rubavu niho indege ya gisirikare ya repubulika ya demokarasi ya kongo yarasiwe n'igisirikare cy'u rwanda mu kiganiro yagiranye kuri uyu wa gatatu n'abanyamakuru perezida paul kagame w'u rwanda yasabye abaturarwanda kuryama bagasinzira kuko umutekano wabo urinzwe Afurika isi yose ifata umunsi wo kwita ku kibazo cy'amatwi ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko bitarenze umwaka bibiri na mirongo itanu abantu bagera hafi kuri miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atanu bashobora kuzaba batabasha kumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi ko byibura hababarirwa muri miliyoni magana arindwi bazakenera gufashwa mu bijyanye no kumva ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'amatwi tariki eshatu z'uku kwezi kwa gatatu mu Rwanda inzobere mu kuvura indwara z'amatwi bazindukiye mu bikorwa byo gupima abana biga mu mashuri y'incuke n'abanza indwara z'amatwi mugenzi wacu asumuta kaboyi yakurikiranye icyo gikorwa atubwira uko byari byifashe
ikigo cy'amashuri abanza cya Saint Famille mu mujyi wa Kigali nicyo cyagize amahirwe yo kwakira inzobere z'abaganga bavura indwara zo mu matwi abaganga bane baturutse mu bitaro bya CHUK n'iby'i Kanombe ndetse n'abaforomo batanu nibo bari mu mashuri bagenda bakira abana basuzumye abana b'abanyeshuri uburwayi bw'amatwi umwe muri izo nzobere Dr Kayitesi Batamuriza Mukara ni umuganga ufite ivuriro rye avura abarwayi b'indwara zo mu matwi akorera hano mu mujyi wa Kigali arasobanura ikibazo basanganye abana basuzuma hari abo twabonye bafite ubukurugutwa bwinshi turimo turabuvanamo bakozwa hari abafitemo ibintu baba barashyize mu matwi nk'abana nyine nabyo turabivanamo no twarenza twabapima hari umubare twamaze kubona w'abana bafite ibibazo byo kutumva so hari ba bandi rero ubongorera ntibumve bivuga yuko bafite ikibazo cyo kutumva kandi ikibazo cyo kutumva kigira ibyiciro bitandukanye kuva ku kiri akoroheje n'igikomeye bamwe mu babyeyi nasanze mu nkengero z'ishuri rya Saint Famille basobanuye bimwe mu byo bifashisha bakora isuku y'amatwi tije koto nyikoresha atari uko turi koga wenda mu gutwi nyine nkakuramo ndi gukuramo imyanda kariya kantu iyo ugashyizemo kuriya ugakorogoshora ukavanamo ese hari ibindi tuzi cyangwa se nkifatira n'agati kuri gihe mukuru numva binjemye nkikuriramo nyine nanjye ndakaraba namara koga nkaza gufitishamo tishekoto hari igihe hazamo utuntu tw'umwanda nyine urabona ko nababire mu mashuri ntabwo aka- akantu k'icyuya kaburamo akantu ka- kavumbi ntikaburamo ariko nyine turabikora kugeza ubu abaganga bavuga ko uburyo abantu benshi bakoresha bakora isuku y'amatwi butizewe ndetse rimwe na rimwe buyagiraho ingaruka dr kayitesi amatwi yikorera isuku amatwi akora ubukurugutwa ubukurugutwa butanga ubuhehere mu matwi ariko ikibazo kiba gihari ni uko abantu benshi bakunda gushyiramo twa tuntu tw'udupamba binjiza mu matwi biba batuma bwa bukurugutwa burimo gusohoka babutsindagira azagira n'aho biziba ugutwi bigatuma utumva gukoresha tishikoto bigira ingaruka kurenza ukuntu bigira inyungu inama abantu bagirwa ni uko ugarukiriza aho ushobora kugera ni ukuvuga ngo niba mfite uru- mfite urutoki na eswime cyangwa agatambaro aho urutoki rwanjye n'agatambaro gatose kagarukira niho honyine ngomba kugarukira muganga kayitesi ukuriye ishyirahamwe ry'abaganga bavura indwara z'amatwi yasobanuye ko mu bana bagera kuri magana atatu bapimye abagera ku icumi ku ijana bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu matwi umwe mu barimu bigisha mu kigo cya sainte famille yasobanuye ko hari imyitwarire y'abanyeshuri batajya bamenya ko iterwa no kutumva neza bibaho wenda ukaba uri kubwira umwana ukabona wenda uramubwira ati wowe gutya na gutya ukabona arakurebye gusa ntagize ikintu avuga cyangwa se akagusubirishamo bitewe n'uko wenda mu matwi ashobora kuba afite ikibazo runaka cyangwa se ukagira ngo ni uko atakurikiye ari uburangazi ari uko wenda ashobora kuba afite ikibazo gutyo mu matwi wenda nk'umwarimu ushobora kugira ngo ni uko ari abana baba bikubaganira bisanzwe nubwo ikibazo cy'amatwi kigaragara ku batari bake muganga kayitesi avuga ko inkuru nziza ari uko abafite ikibazo cyo kutumva abagera kuri mirongo itandatu ku ijana iyo bivuje bakira imibare yasohowe mu cyumweru gishize n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda cyagaragaje ko abantu bagera ku bihumbi mirongo irindwi aribo babana n'ubumuga bwo kutumva mu gihugu hose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kabuye ndagushimiye kuri iyi nkuru tuve mu rwanda tujya mu burundi muri uku kwezi kwahariwe abari n'abategarugori ku isi abanyagihugu bo mu makomine agize intara ya gitega ayobowe n'abakenyezi barashima uburyo babafasha mu iterambere kurusha abagabo inkuru radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi murayigezwaho na thierry ndayishimiye ari i kigali mu rwanda ayo makomine arongowe n'abakenyezi ni giheta makebuko bugendana na gishubi ni mu makomine cumi n'imwe agize intara ya gitega abanyagihugu bo muri ayo makomine ane barashima ubutwari bw'abakenyezi babarongoye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri odasindira cuza aba ku mutumba wa murago muri komine makebuko iherereye mu buseruko bw'intara ya gitega arashima ingene umukenyezi abarongoye ku rwego rwa komine yitaho ibikorwa by'iterambere kurusha uwahahora imbere y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nka jewe tumaze gukorana n'abasitanteri benshi mugabo ndabona neza yuko hari icyo asumbije n'abandi basitanteri baba barahoze bakora muri no komine hariho sitade itari bwaboneke ngaho i makebuko yari yarubatswe muga iguma mu mushinge mugabo ubu ugiye kuraba usanga ari sitade ihimbaye urabona neza yuko ariko aratera iteka ikomine ya makebuko kubera iyo sitade yonyine yari yananiranye mugubu yubatse musitanteri wa komine makebuko nawe nyene arashimagiza ibikorwa amaze kurangura kuva agiye ku burongozi bw'iyo komine ivete kanyamuneza avuga ko mu kiringo amaze atwara yagarukiye cane agateka k'abakenyezi ubu twarafashe iyindi ngo yuko atazindi ngo zobandanya zubaka bidaciye mu mategeko kuko iyo hagize umusore acikiza turabatandukanya umukobwa agasubira iwabo bakabanza bagaca mu mategeko imbere yo kubaka ubu mu mitumba yose bamaze kubimenyera kuko n'umutumba bibayeko baramuda badushikiriza tukabahanura bagaheza bakabikurikiza abandi banyagihugu bashima ibikorwa birangurwa na musitanteri w'umukenyezi nabo muri komine giheta iri mu burengero bw'intara ya gitega sipiriyano nizigama wo ku mutumba bihororo w'iyo komine ari muri abo umusitanteri aturongoye adutwara neza ugiye kumwitura ibintu byose arakumvira kweri n'ukuri ibintu by'iterambere ni sawa n'ukuri ntawo kwidoga amabarabara eh, arayakoresha neza caba ikiraro ni sawa ibikorwa rusangi ni sawa ntawo kwidoga ugiye kuritura ubwo nyine baca bakugirana n'ingoga ntibigwa barakugora n'ukuri Micheline Ninahaza arongoye komine Giheta iri mu burengero bw'intara ya Gitega avuga ko mu byo amaze gushika ko harimwo kubahura abakenyezi bo muri komine arongoye kugira ngo biteze imbere avuga kandi ko atibagiye abo mu bwoko bw'abatwa abakenyezi cyangwa abigeme barahimirizwa kubaza barahimirizwa kurima barahimirizwa korora barahimirizwa kunyonga imiduga gusa ni ukuvuga bwa buzi bwari bwahebewe abagabo abagore cyangwa abakenyezi cyangwa abakobwa babishoboye barahimiza kuko byarabonekanye yuko umukenyezi nta kintu na kimwe atokora umugabo akora ikibazo cy'abatwa abakiri barabumva ni umwe n'umwe turabatiza amatongo bararima barorora mu ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakenyezi ku rwego rw'igihugu kafob barashima ko ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u burundi ryemerera abakenyezi kwinjira mu nzego zifata ingingo esperance nijembazi arongoye kafob avuga ko hakiri agahaze kugira ngo umukenyezi w'umurundikazi ashike ku rugero rw'abandi bakenyezi bo muri afurika turazi yuko ibwiriza shingiro riha umukenyezi ibice n'ibiburi biri mirongo itatu ku ijana mu bibanza bitandukanye mugabo hariho ibibanza bimwe bimwe usanga umukenyezi adaserukiwe rwose dufatiye no mu nzego zo hasi ugasanga ibyo bice mirongo itatu rimwe na rimwe ntibishika twebwe rero nk'abasanzwe baserukira amashyirahamwe y'abakenyezi cyangwa nk'umukenyezi tugira tuti ko no mu bwiriza shingiro bavuga bati imiburiburi ni ukuvuga yuko bishobora no kunarenga urongoye ihuriro ry'imigambwe mu burundi fedepe mu mfunyapfunyo y'igifaransa arahumuriza abakenyezi bifuza kuja mu nzego zifata ingingo ku bwinshi ariko felicien w'uburundi arongoye iryo huriro afise ico abasaba ni uko bokwinjira mu migambwe ku bwinshi kuko ariyo nzira yonyene abashaka kuja mu nzego za politike bacamwo urakoze tiarive ndayishimiye kuri iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi inshuti turi kumwe mukomeje gukurikira radiyo yanyu ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwa uko wayakemura ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hature sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye
ndabasuhuje kandi mbaye n'ikaze mwese mukomeje kurya radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari uyu ni wo mwanya w'ikiganiro ejo mutiwe kandi mugizwe n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda muri studio muri kumwe nanjye kamera patrick baha ikaze ariko mbere ya byose reka nangire mbibutsa icyo twaganiraho ubushize ikiganiro cy'ubushize cyagaruka ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko ku bafite ubumuga bumukomatanyije aho twavuga abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kuba bahabwa nabo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga iyi ngingo mwayitanzeho ibitekerezo muri benshi mu butumwa twakiriye uwitwa nahayo emmanuel uherereye mu karere ka nyamasheke yavuze ko yishimiye iyi ngingo ndetse kandi ngo byaba ari byiza cyane kubona abafite ubumuga boroherezwa kubona uburyo bajya batwara ibinyabiziga naho witwa mukamana margaret uherereye mu mujyi wa kigali bavuga ko aribwo bwa mbere yari yumvise ko mu bindi bihugu abafite ubumuga bukomatanyije bahabwa uruhushya rwo gutwara undi mukunzi witwa Imana irasubiza uherereye mu karere ka burera ava ko ababishinzwe bakwigana ubushishozi mu kuba bazasohora iryo tegeko ryemera abafite ubumuga gutwara mu buryo bwo kwirinda impanuka abakunzi bacu rero ibitekerezo kuri iyi ngingo byari byinshi pe ariko turashimira buri wese wagize icyo yivugaho indi ngingo tugiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi ni mu kanya ntimujye kure y'inyekiramajwi zanyu
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ikaze none mu kiganiro ejo uyu munsi ikiganiro ejo kiraza kugaruka ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radiyo ku isi hose muri makeya navuga ko abantu benshi ahantu hose bashakira amakuru abenshi ni kuri radiyo ikindi kandi hirya no hino ku isi ku itariki ya cumi na gatatu gashyantare buri mwaka haba umunsi mpuzamahanga wahariwe radiyo ku isi yose nk'uko imyaka ibaye myinshi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco unesco muri uyu mwaka turimo insanganyamatsiko iragira iti radiyo n'amahoro bakunzi bacu rero ese kubera iki abantu benshi bakunda inkuru zirimo byacitse urugero nk'intambara amakimbirane n'ibindi bintu byose muri iyi mvugo y'ikigihe basigaye batanga ngo gutwika n'ibindi ese ubundi ko abantu arizo nkuru bakunda ibyo byaba ari ikibazo ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho ndetse no kumva muri iyi nkuru yacu
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo hari abahamya ko inkuru cyangwa ibiganiro bigaruka ku mahoro muri rusange bidakunzwe kimwe nk'ibigaruka kuri byacitse amakimbirane intambara n'ibindi bifitanye isano n'icyo bimwe mu bitangazamakuru bikuramo nk'inyungu cyangwa se inkuru n'ibiganiro bicuruza ariko kandi imiterere n'imitekerereze ya muntu nayo ifite aho ihuriye bya hafi nabyo buri saha usanga buri wese ashakisha ahinduranya urushinge ku mirongo itandukanye ngo abashe kumva ibiganiro indirimbo n'izindi gahunda gahunda zimunogeye aho ariho hose n'igihe ashakiye hari igihe cyageze radiyo imwe ifite isaha ifungiraho bamwe mu baturage bakuze bo mu karere ka gicumbi bavuga ko byatumaga bararana irungu kuko bumvaga bari mu gisa n'ubwigunge iyo radiyo yaravugaga ariko hakazamo ibintu by'ibihu kubera iminara yari mikeya twakoreshaga femu imwe gusa washyira mu kindi gihugu si ucyumve neza kuri ubu amaradiyo yabaye menshi atambutsa ibiganiro bitabarika kandi bitandukanye ndetse agakora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane amakuru anyuranye ibintu bi- imiziki uyu munsi dufite radiyo yewe no muri telefoni turazigendana ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco n'uburezi ku isi unesco mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe ryasabye ko hajyaho umunsi mpuzamahanga wa radiyo nuko byemezwa ko mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri buri mwaka tariki ya cumi na gatatu gashyantare ari umunsi wahariwe kuzirikana akamaro ka radiyo kuri uyu munsi hibandwa ku cyo radiyo yakoze mu kubaka sosiyete n'igihugu muri rusange kuko bavuga ko radiyo ifitiwe icyizere na rubanda insanganyamatsiko y'umwaka yikije kuri radiyo n'amahoro umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press Fulgence niwe nagize aravuga uko abona ibiganiro n'inkuru zivuga ku mahoro zakirwa mu baturage ibintu ushobora- ushobora kubivuga ariko ntiwerekane ko byacitse ushobora kwerekana ahantu hari ikibazo ariko ntiwe- ntiwigire umucamanza ushobora kubwira abantu ku bibazo bihari ariko ukabereka ko ubuzima bukomeza wa muntu wamenyereye kwiyakirira byacitse iyo atakubonyemo ibyo ashaka kuko sosiyete turimo isa naho ijya ku gitangazamakuru yiteguye ibyo iri bubonemo itabibona rero ugasanga uvuze ku mubano w'u rwanda no- n'u burundi ukuntu imyaka yatangiye kuza yinjiye mu gihugu icyo ni ikintu cyiza ku gihugu ko umuntu akaza aka- yaburamo ako kantu gatwika nyine ngo bavuge ati ariko perezida w'u burundi yanagobetsemo akantu kuva umuntu bimushimishije ubona byacitse bakurura cyane ariko ni natwe twabibaremyemo kuko burya akenshi sosiyete ni iki itangazamakuru riyihaye twabahaye ibyacitse ndibuka mu myaka ya za bibiri aho igitangazamakuru kitabaga kiriho umujenerali inyuma ngo kiba kiriho umuperezida wambaye igisirikari nyabugogo nticyagurwaga byabaga bivuze intambara umuntu ati "Ah, kamenya ikiri kuba wamugani ntawamenya kuko inkuru za byacitse izihanganisha abantu intambara n'ibindi arizo ziza ku isonga mu kurebwa mu gukurikirwa amahoro si ingingo ishishikaje Fulgence arakomeza aho rero bikagorana kugira ngo uze uvuge uti "Eh, hubatswe ikiraro muri kigali kizafasha kugabanya umuvuduko w'imodoka baravuga ati "Apa, ibyo ni- ni inshingano za leta yabikoze ariko ushyize ku munzani ukavuga hagati y'iki kiraro y'iyi nkuru niyo iri kuvuga ngo muri nyungwe eh, barashyiramo imodoka ni urugero nanze nibyo bihita bisomokuna ko abantu birukiye kuri ya byacitse kuruta cya kintu gifitiye akamaro rubanda rwose ni ikibazo ni ikibazo kuko igihe tugeze kuri sitade yo gutangaza ayo makuru y'amahoro muri ya mahoro navuze muri rusange nyine usanga wikina radiyo yakunze gufatwa nk'inkingi ya mwamba mu gutanga amakuru gususurutsa no kwigisha abantu ku buryo ibyo ivuze bifatwa nk'ukuri radiyo ifatwa nk'inkota ifite ubugi bubiri iyo ikoreshejwe neza irubaka yakoreshwa nabi nabwo igasenya furijanse niyo nagize aratanga igitekerezo cye abona ku cyakorwa urashobora kudakora amahano yo kugira ngo abantu ba- bapfe nanone ari ukabica mu mutwe kubera amakuru watanze ariyo cyangwa atariyo muri ya makuru rero dutanga dutanga ya makuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi niba unenga unenga abantu kugira ngo bave nanjye kuvuga ngo mu bunengwe bajye ahantu ibintu biryoshye niba hari ibiri byiza ushyigikira bifasha abantu kuba bariho neza ubitangaze ubona bubashimire kugira ngo bagume kuri urwo rwego bumve ko radiyo vraiment ugereranyije n'ibindi bitangazamakuru niyoboye umva rwose radiyo n'amahoro twagira radiyo nziza kandi tunashimira ko ku bwinshi bwazo nibura abantu bazi byinshi uca ahantu mu nzira waganira n'umuntu atise wamenye ibyabaye niba ati ntabwo wumvise radiyo runaka kugira byinshi bitanga na byinshi byiza bitanga byinshi bifasha rubanda cogoza porote inzobere mu mitekerereze ya muntu aradufasha kumva igitera mwene muntu kumva ashishikajwe n'amakuru yabyacitse imidugararo amakimirane n'ibindi amateka y'u rwanda cyane cyane ubutwari bw'abanyarwanda kera bwashingirwaga ko bitwaye ku rugamba icyivugo cye akivuga ko ari rutikura ko yayesheje ingogo n'uyu munsi hari abantu bumva bashishikajwe n'inkuru nk'izo ngizo za byaci barwanya igihugu cyatewe tekereza rero iyo abaye umunyamakuru ntabwo azatanga inama zubaka amahoro ahubwo we icyo azakora ni ukureba ibitagenda nagereranya uh, imitekerereze ya muntu n'urupapuro rw'umweru wandikaho ibyo ushatse ariko ibyo wanditseho hari igihe bigorana kubisiga uwumvise ibintu bibi bigasiba bya bindi byiza yari asanzwe azi agendera mu bibi kandi akagendanira ko iyo rero ntabwo navuga ngo ni kamere idakuka ahubwo ikintu nanone psikolojikoma eh, kijyanye n'imiterere ya muntu abahanga bavuze ko kubera ko abantu turama igihe gitoya tumara igihe gito ku isi igihe cyose tuba dushaka ibintu by'impinduka kandi ibintu bi- biz- bizamuranga amarangamutima y'abantu nibyo kenshi eh, biza- bizamo ibyo byose bitatuma bubaka amahoro kandi umuntu nyine kuko ari mwe mu marangamutima ayo marangamutima iyo azamutse hari igihe umuntu agendanira inzobere mu mitekerereze ya muntu kandi asanga hari igikwiye gukorwa haba ku banyamakuru ndetse n'abumva radiyo muri rusange radiyo nayo ikeneye gucuruza ariko nanone reka twe guha agaciro inkuru zu- zisenya ngo zibe arizo zijya imbere ngo kubera ko zicuruza ahubwo turebe se nitumara ah, kwangiza abantu nibwo tuzacuruza tukunguka byinshi wowe gucuruza ukaba ucuruza wangiza abantu icyagirira akamaro abaturage noneho akaba aricyo utanga kandi gishobora gutuma habaho amahoro arambye bya bindi by'intambara bya bindi by- ibyo byose izo nkuru zose zimeze gutyo zangiza kugira ngo nta- ntabwo zatuma habaho progression yo- y'ubuzima y'amahoro ndetse n'abantu ngo babone ubwo butunzi baba bakeneye abasomera ibinyamakuru n'abatega amatwi radiyo twumve amaradiyo atandukanye ibyo atanga ariko tuna- tuna- tuna- tunahitemo abatanga ibyiza ibi byatwubaka bari ibyo dukurikira urwego rw'abanyamakuru bigenzura rmc rugaragaza ko ibitangazamakuru magana abiri na cumi mu rwanda aribyo byanditswe mu buryo bugenwa n'amategeko mu rwanda muri byo amaradiyo na televiziyo bibarirwa muri mirongo itandatu n'atanu bifite icyemezo cy'urwego ngenzuramikorere rura ubwiyongere n'ubwinshi bw'itangazamakuru bugeze kuri mirongo inani na karindwi n'ibice bitatu uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi n'imiyoborere myiza biri ku kigero cya mirongo inani na gatanu ku ijana iterambere ry'ibitangazamakuru n'ubunyamwuga biri kuri mirongo itandatu na kabiri n'ibice bine ku ijana no kugera ku makuru bigeze kuri mirongo irindwi na karindwi n'ibice umunani ku ijana baba inzobere ndetse n'abamaze igihe mu mwuga w'itangazamakuru basanga uruhare mu kubaka amahoro byarushaho kubaka ababumva muri rusange gendisha imyunure mu kiganiro ejo
arakoze cyane mugenzi wacu onore kutugezaho mu nkuru uko bihagaze twiyumviye ko radiyo ifatwa nk'inkota y'ubugi bubiri iyo ikoreshejwe neza irubaka ariko iyo ikoreshejwe nabi irasenya nk'uko umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro pax prince yavuze ko hakwiye gutangwa amakuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi reka dushimire n'abaturage bo mu karere ka gicumbi bagaragaje ko bataba batumva radiyo kubera ko nibo bakura amakuru yabo nyine y'ubuzima bwa buri munsi si ibyo gusa kandi turanashimira inzobere mu mitekerereze ya muntu coza prote yagaragaje ko ibyo wumva bigira ingaruka ku mibereho n'imitekerereze yawe ese wowe dukurikiye nayo makuru cyangwa ibiganiro ukunda gukurikira kuri radiyo yawe uratubwira impamvu uratubwira n'icyo ari cyo unyuze kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe sawa gusa kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga wahadusanga ukandikamo ijambo ejo yufu eko kuri instagram facebook ndetse na twitter dukomeje n'ikiganiro cyacu tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi dukurikiramo ikinamico yitwa ngira nkugire aho tugeze ku gace ka makumyabiri na rimwe dukurikire
yumvira igice cya makumyabiri na rimwe cy'ikinamico ngira nkugire duherukana rugamba afatanwa peteroli n'ikibirita kiregura avuga ko yashakaga gutwika butike ya jiliberi mu buryo bwo guhorera valentine ariko kandi bari banafite gahunda yo kujya gusanira umunyacyanzu ijya utishoboye ubu bimeze bite nimukurikire umukino
mon chéri gilbert Oui, bebe mfata iki noneho ufite uburenganzira bwo gufata icyo ushaka cyose muri botike yanjye Mm. kandi hari amandazi hari amabiswi hari amabombo ndetse n'amaji ah ibyo ni Wisanzura.
iby'abana wanyu Mm.
abizi nikundira ikiyeri noneho kutafunzira habaye iki Mm. nagira ngo mbanze menye nimba uje kugira icyo ugura ugahita utaha cyangwa uje kunsura no kunganiriza wabona amayera yo kugura ibintu buri munsi Mm.
nayo nje kukwirebera no kukuganiriza bose wawu ntiwumva se ahubwo
ese Mm.
wamenye ibyaritse sheri wawe Ah, hari se umuzanye ute mu biganiro byacu se sheri Mm.
ko ntabikunda rwose sori basi sheri Mm.
nashaka kuvuga ex wawe yakoze iki se nubwo nta matsiko menshi mbifitiye Mhm. yinjiye mu gakundi k'abanyacanzige kashinze club de danse ngo barashaka ko twajya duhura tukerekana imbyino z'iwacu nawe ushaka bakabyika apo biramureba namubwira iki Mm? gusa sheri ikibi ni uko ari we waba ubirimo gusa iyo karabu ntizigera ishinga imizi nkiriho ikibazo ni uko ntazajya amenya ibyayo ngo mbona aho mera mbakoma mu nkokora humura sheri wanjye Mm.
nzajya mbikumenyera nze nguha amakuru Mm.
zanagufasha kwishyira hasi ahubwo Ha, dushaka abandi se bazadufasha ntiwumva ahubwo umufasha ni wowe rebe nkunda ko ntera ukikiriza muri byose rwose sheri Mm? Mm.
sha nta kuntu ntagufasha kandi ngukunda bogore wanjye wawu none se nkinga botike sheri
ariko se valentine ubwo kundakarira uyu mwanya wose birakumarira iki koko ntabwo nakurakarira rwose none se kuko inzira yose utamvugisha kuva ku ishuri kugera aha koko ubu nagucokoza twari kurinda tugera mu rugo utaranamvugisha ntabwo nakurakarira ahubwo ngiye kugutekerezaho pe nguteze buriya wanjye kubibazo cyane koko gutwika gutwikira umuntu mugenzi wawe kandi isonera ukanagenda na peteroli n'ikibiriti wabigize ibyaha atari nk'aho ari ikiraka ega ibyo bagukoreye byarambabaje valentine rero umuntu atabahaye isomo bazabikorera n'abandi ndabyumva ibyo bakoze si byiza Hmm.
kandi byangizeho ingaruka zitari nkeya yego pe ariko ibyo kwihorera sinigeze mbitekereza mu mutwe wanjye ibaze ubikoze bakagufata warangiza ukavuga ko woherejwe na valentine urumva utamusubije mu kaga basi mbabarira kuba wabimfatanya ngaho neza bivuze ngo utazakora uko ushoboye simbi gufatana ruga tujye twirirwa dupanga gahunda zo kurwanira amahoro muri utu duce twacu ko ari dutatu ni njye yesu uzayiharanira kandi uza gutanga ibitekerezo byo kuyaharanira warangiza ugaca inyuma ukayasenya koko uzayirwanira utugifite abantu runaka udakunda uzayirwanira ututifitemo umutima wo kubabarira koko bose ntibazi ko turi kumwe muri club de danse bagufasha urumva batavuga ko club yacu ari ibyihebe se ukabutwica uyu mugambi
valentine babara ni ukuri sinzabyongera sinzongera no gutekereza kuguhorera kuko guhorera watanze imbabazi uwacumuye byikubye ese ubundi rugamba Hmm.
aho kumborera watangiye urugamba rwo gufasha ababyeyi bawe bagahindura imyumvire bafitiye abanyamutendere n'abanyarwakayuzu
Oh, rugamba asabye valentine imbabazi koko se ubu ntazongera gutekereza kumuhorera iki cyifuzo cyo kwigisha ababyeyi be kureka urwango bafitiye abatuye mu nkambi ya mutendere na rwakayuzo se cyazagishyira mu bikorwa naho ubutaha
nizere ko mwaryowe n'agace ka makumyabiri na rimwe k'ikinamico yitwa ngira nkugire nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu mbibutsa ko uyu munsi twagarutse ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radiyo hibandwa ku nsanganyamatsiko ivuga iti radiyo n'amahoro aho twumvise ko radiyo ifatwa nk'inkota ifite ubugi impande zombi iyo ikoreshejwe neza yubaka ariko yakoreshwa nabi igasenya ikindi kandi twongeye kumva ko ibyo umuntu yumva bigira uruhare ku mibereho n'imitekerereze yiwe
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero mwese ababanye natwe nadia tahani washyize hamwe amajwi ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose